mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com abaduteze amatwi ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma mu burundi abarwanashyaka babiri b'ishyaka senel ritavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi abandi batatu nabo bahowe ngo bari kwagira inama imirimo amatero k'umuranga izuba riza bazasaba ubutungane yuko bwokorosha bugatezurira abo bantu bakisubirira mu mihiri iwabo na rijya hashobora bahora
uwo ni umushingamateka obed nta kibirora wo mu mugambwe senel avuga ku ifatwa ry'abo barwanashyaka turanababwira ku ngamba u rwanda rufite zo kwirinda icyorezo cya ebola ibyerekeye isenyuka ry'ingo rikomeje kwiyongera mu rwanda tunanyarukire kureba ibibera hano muri leta zunze ubumwe za amerika naho mu kanya tugumane muri aya makuru amakuru yacu tuyahere mu rwanda aho inzego za minisiteri y'ubuzima zisaba abatwara abantu n'ibintu mu karere ka rubavu kwitwararika no gutanga amakuru kuwo bakekaho kwinjira mu rwanda anyuze mu nzira zitazwi abaturage baranasaba inzego z'umutekano hatari imipaka migari ko zahabwa utwuma dupima umuriro mu gukumira ebola nibyo claude ganza munyamagana atubwira
abatwara amamoto abanyonzi abanyamahoteli abafite utubare n'amaresitora n'abakora mu masoko bari mu byiciro byihariye aha ni mu biganiro abamotari n'abatwara abantu n'ibintu ku magare bagiranye n'inzego z'ubuzima zirimo minisiteri y'ubuzima mu ishami rishinzwe ibyorezo abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ubuyobozi bw'ibitaro bya gisenyi n'inzego z'ibanze aba batwara abantu n'ibintu basobanuriye icyo virusi ya ebola aricyo uko yandura n'ibimenyetso bigaragaza uwamaze kwandura iyi virusi dr jose nyamusoro ukuriye ishami ryo kurwanya indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yashimangiye ko iyo uwanduye virusi ya ebola amenyekanye hakiri kare agakurikiranwa bafite amahirwe yo gukira ebola ntabwo yandurira mu mwuka ebola yandura ariko umuntu yakoze ku maraso cyangwa andi matembabuzi yose y'umuntu wagaragaje ibimenyetso turabasaba kuba ingabo gukomeza kuba ingabo z'igihugu mutanga amakuru ku muntu wese mushobora gutwara cyangwa ushobora kubona cyangwa ushobora kumva ko afite ibyo bimenyetso aho aherereye hose ubu butumwa urabutwara hehe mu rugo iwawe ubwire madamu ubwire abana ubwire ababyeyi ubwire abaturanyi uvuge mu ishyirahamwe kugira ngo utayagumana wowe wenyine n'abandi bataje hano babimenye aba batwara abantu kuri za moto no ku magare basabwe kwitwararika mu gihe babonye umugenzi wagaragaza bimwe mu bimenyetso biranga uwanduye virusi ya ebola nko kubabara imikaya umuriro mwinshi kuruka kuribwa mu nda no kuva amaraso ku mubiri ahari umwenge hose cyakora ku rundi ruhande aba bagaragaza impungenge ku gutahura niba uwagaragayeho kimwe muri ibi bimenyetso byaba bigaragaza ko koko ari ebola hari ibimenyetso byinshi byagiye biboneka ku bantu barwaye malariya noneho se tuzareka gutwara abantu barwaye naho yaba arwaye malariya cyangwa se
aba bamotari kimwe n'abandi bamenyereye imikorere y'abatuye muri aka gace cyane cyane mu kwambutsa amagendo binyuze mu nzira zitemewe bemeza ko hari ubwo habaho ubwumvikane hagati y'abashinzwe umutekano ku mipaka n'abambutsa amagendo hari icyo basabira inzego z'umutekano ku nkiko z'igihugu cyane cyane ahatari imipaka migari zari zinahagarariwe muri ibi biganiro ndagisaba inzego za gisirikare n'iza polisi ni ukuvuga hano turi ku mupaka hano abantu bahaba bose baracora cyane umuntu waciye apanye ntabwo bazamucekinga ngo barebe niba yarwaye ebola cyangwa atayirwaye uwo ni wa wundi uzayizana ugashyirwa twayibonye hano igisenyi ejo yageze i kigali ejo yageze hehe umuntu umaze imyaka umunani ingamba ngizi ni ukubwira bariya baba bashyize hariya yaba indyo uvuga ngo wenda umuntu aguha ibihumbi icumi cyangwa se nkani kugira ngo yambutse ka kantu ka kantu arakambutse ariko yambutse na cya cyorezo kugira ngo wa muntu none akumirirwe hariya nabo ubwabo bajye bagira twa tuntu bapima yenda niwo muntu agiye ngo ikiza apanya byo bibaho ahita akamutera nakamara kukamutera amubwiye ngo ahambutse boro yawe nafatwa na reveni birangira kuko ibyo ndabizi hano inzego z'ibanze kimwe n'iz'umutekano zivuga ko hakajijwe ingamba zo gukumira abashobora kwinjirira muri izi nzira zitemewe umupaka wa kabuhanga nawo iri mu mipaka tugenzura umunsi ku wundi ni nacyo tubavuze hano ni nacyo minisitiri w'ubuzima yavuze kuwa mbere ni inzego z'umutekano zifite uruhare rukomeye no kugenzura abapanya namwe mufite uruhare rukomeye rwo kongera abantu kutanyura muri za panya kubera ko unyura muri panya kandi ari umupaka uzwi uhari ariko abo nabo hari ingamba zihari zo abanyarwanda bose bagomba kumva ko ebola ni ikibazo cyacu kuyirinda ni ikibazo cyacu gukumira ebola ni ikibazo cya buri munyarwanda wese ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryo rivuga ko hakomeje guhuzwa imbaraga kw'inzego za leta n'iz'imiryango mpuzamahanga mu gukurikirana kugenzura no guhuza ibikorwa byo gukumira ikwirakwira rya ebola oms ivuga ko ibihugu bitanu bihana imbibi na repubulika ya demokarasi ya kongo birimo n'u rwanda bifite ibyago by'uko ebola ishobora kubyadukamo andre rusanganwa ni umukozi wa oms ushinzwe gufasha minisiteri y'ubuzima mu kurwanya ibyorezo avuga ko amahirwe y'uko ebola itakwinjira mu rwanda adapimika biraterwa n'impamvu nyinshi hari uko muri kongo bimeze hari umutekano muke abaturage ntibari kubyumva ebola imaze umwaka hari n'uko natwe dukora icyo nakubwira cyo ni uko imbaraga dufite zavuye kuri mirongo ine zikaba zigeze kuri mirongo inani zirenga iyo uzibaze dufite imbaraga zo kuba twarwanya iyo ndwara zarazamutse cyane minisiteri y'ubuzima ivuga ko hamaze guhugurwa abasaga ibihumbi makumyabiri na bitatu ku buryo bwo gukumira no kurwanya ebola mu gihugu hose ndetse hakingirwa abaganga bagera ku bihumbi bitatu kugeza ubu gahunda yo gukingira yemejwe na oms ni ugukingira umurwayi cyangwa abandi bose bahuye n'uwo murwayi ku rwego rwa mbere cyangwa urwa kabiri claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
abarwanashyaka babiri ba seneri ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu burundi bakomoka mu burambi mu ntara ya rumonge bari mu maboko y'abashinzwe iperereza kuva ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru bashyamiranye n'abarwanyi ba sndfd riri ku butegetsi ariko batabwa muri yombi bonyine nk'uko bivugwa n'umukuru w'ishyaka seneri muri komine burambi inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo turagezweho na desire hatungimana aba banywanyi b'umugambwe senel bari mu mirimo y'igendereza mu rumonge kuva ku munsi w'imana w'indwi iheze nibayisabe bosco na nahinkuye david bahagaritswe ku muhingamo w'umunsi w'imana bavuye mu bikorwa by'umugambwe ku mugwa mukuru wa komine burambi nk'uko bivugwa n'umushingamateka obede nta kibirora yatowe muri iyo ntara yo mu bumanuko bw'uburundi intandaro y'ihagarikwa ry'abo basore ni imishamirano yadutse hagati y'abo banywanyi b'umugambwe senel n'ab'umugambwe sndfdd nk'uko amakuru avi buramba bivuga umushingamateka obede nta kibirora wo mu mugambwe senel akavuga ko adatahura ingene hahagaritswe bamwe abandi bakaguma bidegemvya ibikunda kubabaza cyane ni uko na cyane mu mugambwe seneri abanywanyi b'umugambwe seneri bakunda guhotorwa cyane ugasanga abo bakoreye amabi babandanya bidegemvye ntibakogwa ko uciyumviye ati none iki gihugu hari haba abaremewe guhanwa n'abandi badahanwa ibyiza ni uko ukoze ikosa uwo ari we wese yitirirwa mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa utari ku butegetsi yagize ikosa ko yohanwa kandi hari kudahana ni bibi bituma rero udahanywe abandanya kumbure yikoreze yigombeye narirya mu banywanyi b'umugambwe seneri defitede na cyane cyane abo hasi bavuga bati ngo dukora ikibi aho duhana abo hejuru badushyigikiye asanga rero agomba kwitwara imena ibyo mubi ibyiza ni uko boreka ubwo bagasubira mu miryango yabo abandi banywanyi batandatu b'umugambwe senere bo muri komine muhuta y'intara ya rumonge nyene haheze igihe cy'ukwezi kirenga bafungiye mu ibohero rikuru rya rumonge batatu bagirizwa ko batunganije inama itemewe n'amategeko bandi batatu nabo bahagaritswe bagirizwa kuba bari mu bambaye inkofero z'umugambwe nk'uko vyemezwa n'umushingamateka obede nta kibirora batatu bo muri zone busenge barafunzwe bahowe ari uko batswe amashapu y'umugambwe wabo ngo none ngo kirazira ngo kwambara ishapu y'umugambwe femeye rero byakozwe n'urwaruko rw'imbonerakure baja ko rero barasenyagura barakubita icyababaje kurusha nuko bene gukubita abo banywanyi bacu kugeza izuba ry'uyu munsi bidegenze n'igipolisi cy'abatumye ko muri komine muhoto kugira ngo baze gusigura ibyabaye ntibigeze bicara ngabiho abo mugambo someri barafungwa kugeza n'aho abandi batatu nabo bahowe ngo bari kwagira inama itemewe n'amategeko kumuranga izuba ribi bazaba ubutungane yuko bwokorosha bugatezurira abo bantu bakisubirira mu mihiri iwabo narijya hashobora mu gipolisi mu rumonge ntaco bashima gushikiriza kwihagarikwa ry'abanywanyi babiri b'umugambwe senel bo muri komine burambi naho abo mu mugambwe senel hari imyidogo ko abanywanyi babo bama bahohotewe bazira ivyiyumviro vyabo umunyamabanga mukuru w'umugambwe sndfdd wagirizwa ku gatotezo afise akamatera badasangiye ivyiyumviro ako kamo evariste ndayishimiye yagateye ari muri komine cendajuru y'intara ya cankuzo mu ntango z'ukwezi kw'indwi nicyo nshobora bagenda babwire ibiduhuza nivyo vyinshi cane ivyo bindi bitaduhuza ni vya muntu nivyo ndababwiye niba buri muri urya mugambwe ivyo ntirwawe ntibisigura ko nanjye ntegereza guca nja mu mugambwe wawe rega si vyiza ko abantu bose bosa namwe murabona amasuku yabo ubwoko bumwe burya aba ari meza agahemba burya ubafata ibintu byose bigatukura byose abo bavuga ngo ni ibintu byiza mugabo iyo ibintu bihuye bidasa bigira amashugwe rero udukomeze ubumwe tube muri ubwo bumwe bwacu niho n'imana rekiza ikajandajanda mu gihugu cyacu ibona yuko natwe turi abantu ivyo biri uko mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL Simo Bizimungu aheruka gushikiriza mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ko abanywanyi b'umugambwe SNL bafunzwe bazira ukutihanganiranira barenga mirongo itandatu mu ntara zitandukanye z'igihugu
kuba twumva muri uyu mwanya izi nkuru z'ibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru uri hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe rero aho mutuye mujya mutugezaho amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda dusubire mu rwanda inzego zinyuranye z'ubuyobozi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri urwego rw'ubutabera ruravuga ko nta bushakashatsi barakora kuri iki kibazo ariko amakimbirane mu miryango afatwa nk'igifite umwanya wa mbere mu biza ku isonga mu gutandukana mu bashakanye benshi mu bavuganye n'ijwi ry'amerika abavuga ko ikibazo ari uko nta murango ukibaho abandi bagashinja inzego ze hura n'abagiye kurushinga ko batabategura mu buryo buhagije asa umutakabowe
ikibazo cy'ubutane gisigaye cyumvikana mu nkiko zo mu rwanda kimaze gufata indi ntera ihangayikishije abatari bake mu gihugu umwaka ushize urukiko rw'ikirenga mu rwanda rwagaragaje ko abantu basaga igihumbi magana atatu bageze imbere y'inkiko bakagatanya uru rwego ruvuga ko iyi mibare yikubye inshuro zisaga mirongo itanu ku manza zari ziriho mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu urukiko rw'ikirenga rugaragaza ko haciwe imanza z'ubutare makumyabiri na rumwe naho bibiri na cumi na karindwi hacibwa mirongo itandatu n'icyenda abantu banyuranye bakomeje kuvuga kuri iki kibazo abo mu miryango itari iya leta bemeza ko iki kibazo gishingiye ku buryo abitegura kurushinga batagitegurwa neza n'inzego bahura nazo uyu ni bwana ndushabanderike umuyobozi wa YRDP ubwo rero divorce iragaragara cyane cyane mu mijyi ariko iyo urebye mu giturage ikibazo ni uko abantu bakomeza kubana ari nabwo gukomeretsanya no kwicana byagiye bigaragara twavugaga ati impamvu yabyo ni iyihe ni ukuntu abantu bategurwa ukuntu bategurwa bashingiranwa abantu berekanye neza ko yaba kiliziya yaba leta ntabwo izo nzego zitegura abantu neza mu kubaka ingo yenda kiliziya inaragerageza bamara amezi by'umweru bigishwa ariko ikintu cyari kirimo gikomeye banifuzaga ko itegeko rinahinduka ni uburyo abantu basezerana muri leta ku murenge hari abaturage bemeza ko gutandukana hagati y'abashakanye birimo kongerwa n'uko abagore bamwe na bamwe bumvise nabo uburinganire bahawe bituma basuzugura abo bashakanye mfite imyaka mirongo itandatu n'icyenda mbyiruka nabonaga nta mugore ujya mu kabari mbyiruka nabonaga nta buriri bubiri bubamo ariko kuri iki gihe ukumva amakuru menshi n'aya makimbirane y'ingo ba data rwose kuko ntabwo turi imiseke igoroye ariko iyo wowe watonganaga n'umugore wawe mwabihezaga aho ngaho ariko ubu ngubu iyo umarije utese gutaha iki gihe kuko ubwo bisaba ko avuga cyane ntanavuga buhoro amadini agira uruhare mu kubanisha ingo ziba ziyemeje kurushinga nayo avuga ko muri iki gihe basezeranya abageni nyuma y'umwaka umwe bakaba bahurira mu nkiko basaba agatanya kiliziya gatulika n'imwe isezeranya abantu benshi ariko kiliziya nayo ivuga ko ihangayikishijwe n'imiryango isenyuka itamaze kabiri musenyeri kambanda antoine umushumba wa rekidiyoseze ya kigali asobanura ko bagiye kugerageza kurushaho kwegera imiryango ubu aba bana mubona bambaye ibobo hejuru ya mirongo icyenda ku ijana ntabwo ari imfubyi ni abana babaye ibitambo by'ingo zasenyutse ni ukuvuga rero ngo ibyo twakora byose umusingi uri hariya niyo mpamvu noneho nk'abapadiri ku buryo bw'umwihariko umuryango tuwitaho kuko niwo twubakiraho ubu rero dufite gahunda yo gutegura neza umuryango ariko noneho dufata igihe gihagije gutegura abafiyanse bagiye kurushinga baherekeza mu myaka ya mbere urwego rw'ubutabera mu rwanda ruvuga ko iki kibazo cy'ingo zisenyuka ku bwinshi gikomeye ariko umuvugizi w'inkiko mu rwanda harrison mutabazi asobanura ko kugeza ubu nta bushakashatsi burakorwa ngo harebwe impamvu y'ubu butane bwiyongera ariko amakimbirane yo mu ngo basanga ariyo aza ku isonga mu tuma ingo nyinshi zisenyuka twe nk'inkiko biragoye cyane kugira ngo tube twavuga impamvu zishingiweho cyane cyane ubwiyongere bw'imanza z'ubutane iyo dukoze analize tukareba izo mpamvu izo manza usanga cyane cyane zishingiye ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane wenda ashingiye ku myitwarire y'abashakanye kutumvikana ku byerekeye n'imitungo akenshi usanga natwe twabonye ko ari zo manza nyinshi cyane kandi natwe biduteye iki biduteza ikibazo cyane gikomeye cyane kubera ko zituma imanza zizamuka mu nkiko zigatuma n'ibirarane bikora iki bikomeza kwiyongera uyu muvugizi w'inkiko asobanura ko nubwo abatandukana babaye benshi ariko amategeko atigeze ahinduka ziriya mpamvu n'ubundi zishingirwaho ugomba kugaragaza kugaragaza umucamanza kugira ngo akwemerere ubutane n'ubundi ziracyariho nizazi n'iza zihari na mbere nizo zari zihari ariko murebye mukakora na analize si ukuvuga ko izo manza zose zije mu nkiko bahita babatandukanya hari n'izo benshi cyane bakora iki batemera gutandukana iki kibazo cy'imiryango itandukana hari abakirebera mu by'imiryango myinshi yashize hamwe na hamwe ndetse n'igihari ugasanga buri wese ahugiye mu gushaka ikimutunga ntagire umwanya wo kunga abavandimwe bagaragaweho n'amakimbirane abandi bakagaragaza ko hakwiye kongera kubaho umuco wo hambere wo kugira umuranga umuntu agashaka mugenzi we azi aho akomoka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urubyiruko rw'abanyarwanda cumi na babiri ruri hano muri leta zunze ubumwe za amerika kwitabira gahunda ya mandela washington fellowship yatangajwe na perezida barack obama abo banyarwanda baje biyongera ku bandi bagera kuri magana arindwi baturutse hirya no hino ku mugabane wa afurika muri gahunda izwi cyane nka yali cyangwa young african leaders initiative mu burundi havuyeyo bane iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no gufasha kubongera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo nk'uko tubibwirwa na brandine umuziranenge urimo gukurikirana iyo gahunda muri kaminuza ya drake muri leta ya ayowa umva uko yaganiriye na mugenzi wacu edi rwema mu kanya mu kiganiro muri isanga tumaze ibyumweru bine n'igice niba ntibeshye ndi hano kuri drake university ibyo maze kuhakura byo ni byinshi cyane icyo navuga by'umwihariko harimo amasomo yo mu ishuri ibyo ni nk'isanzwe ubundi iyi gahunda harimo ibyiciro bitatu njyewe icyiciro ndimo ni icy'abantu bari kwiga ibijyanye no kuyobora ariko muri muri bizinesi ariko by'umwihariko ikintu ntari nzi ko nshobora kuhasanga nari nje nzi ko nje kwiga bisanzwe byo mu ishuri ni ukwigira ku buryo bitwara kwigira ku buryo bo bameze rero twize byinshi cyane cyane turebeye ku buryo bitwara turebeye ku buryo uburyo bateye imbere tugenda dusura buri kigo ibigo bitandukanye dusura abakora ibimeze nk'ibyo dukora kugira natwe batugire inama ahanini ni ibyo cyane cyane navuga ko tumaze kugeraho birenze ku gipimo cyo kuba bavuga ngo nizi ibi nizi ibi ngibi twize byinshi ariko by'umwihariko twabigiyeho byinshi tuzabitahana tukagira icyo dukora kirenzeho Blandine uri umwe mu banyarwanda cumi na babiri bagize ayo mahirwe yo kuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika amakuru atugeraho ni uko mu rwanda hari hasabye abanyarwanda urubyiruko rw'abanyarwanda rugera hafi kuri magana atandatu kuba uri umwe mu banyarwanda cumi na babiri babonye ayo mahirwe bivuze iki kuri wowe bivuze iki kuri iki kigo cyawe cya cosmos creative tuza kugarukaho mu kanya gato n'ibyo mukora
aya mahirwe ni kimwe mu bintu umuntu abona ukavuga ati ikintu cya mbere nakora nshimiye imana kubera ko hari benshi batandukanye barenze niba ariko nabivuga amahirwe ya mbere umuntu ajya ni ukumva wo guhamagaye ngo uze muri intaviyo nicyo kintu cya mbere kivuga avuga ati nyagasani usingizwe mvama kuba iki ngiki kibaye nicyo kintu cya mbere nishimiye si uko ari ibidasanzwe hari benshi muri abo bagera kuri magana atandatu bari bafite ariko by'umwihariko ntekereza ko nari narigeze kujya muri intaviyo bibiri na cumi na gatanu sinakomeza icyo icyo byamfashije nigiye ku mpamvu ntakomeje nyine ntabwo nabifashe nko gutsindwa niba ariko nabyita ahubwo byaguhaye imbaraga ntakomeje mo hagati muri intaviyo nahise mbibona ko ntari bukomeze kubera ko nahise mbibona ahantu aho aho imbaraga zanjye nke ziri nicyo nakozeho cyane mu gihe cyo hagati kubera ko nari nkeneye kuza muri iyi porogaramu kuko ni porogaramu nziza cyane rero nabikozeho igihe kinini ah, amahirwe yo kugera kuri televiziyo ni- niyo nari nkeneye cyane bikigera n'ubundi umuntu aba agifite igihunga kubera ko tuba turi mu byiciro bitatu ah, harimo aba aba abiga ku bijyanye no kuyobora niba nabyita imiryango ah, itegamiye kuri leta ahanini ariko nabyita Uh, harimo ababa bakora mu bigo akenshi bya leta cyangwa se bakorera abandi harimo n'abikorera aribo ari aricyo cyiciro njye ndimo rero ba- t- kuri ku- no muri interview ubwaho twahagiye turi nka cumi na babiri bakeneyemo bane gusa urareba nyine bakakubwira ati mwapurayize muri magana atandatu twahamagaye abantu mirongo itatu na mu cyiciro urimo uri- uri kumwe n'aba bantu cumi na babiri turafatamo bane buri wese mbere yo gutangira mu kaganiro uhita umvugiza ubwoba kuko uhita usanga bose barenze baba bati aho bigeze nta nta kindi kindi mfite nta kidasanzwe mfite ni amahirwe umuntu agira Ah, kuyahabwa rero ntabwo ntekereza ko ari uko umuntu aba afite iki wenda adasanzwe cyane ni uko wenda ari kwa kundi uba waragize amahirwe yo yo kuba uri gukora ku kintu wenda gikenewe ukagira n'andi mahirwe yo kugira ubundi bumenyi ugira bwo kubasha gusobanura ibyo uri gukora kuko hari n'uba afite byiza wenda akaba yagize akabazo kuko atari kubisobanura nk'uko biri koko Mm.
Ah, ayo mahirwe rero yose mu kuyagira ingiye kuri njye ikintu cya mbere i- ikintu cya mbere nagize bakimfata yari ukuvuga ati nanjye byibuze nzafasha abandi kujya mu zikurikiyeho Mm.
kuko nanjye ubwa mbere ah, nyine aho nasigariyemo ni uko nta nta makuru asa- nta makuru nari mfite nta kintu ki- ni- nyine kutagira wa muntu ubanza kukubwira ati babigenza batya babigenza batya Bya- bya- byabaye imbogamizi kuri njye hanyuma rero tugaruke kuri aya mahugurwa murimo nyirizina ah, muraza mugahura n'abandi banyafurika ah, nabo baje muri gahunda ya mandela washington fellowship abo banyafurika bo ah, usibye amasomo muhabwa na za kaminuza ndetse n'abandi bakora ah, ibintu byenda gusa nk'ibyo mukora hano muri leta zunze ubumwe za amerika abo banyafurika bandi Mm.
hari ibyo mubigiraho eh byinshi cyane ntabwo ahanini ntabwo ibyo twiga byinshi ari ukubera wenda ibya hano ahanini usanga ahubwo ama- ni- i- sinzi icyo bakita potense cyane iri Ubushobozi.
muri ba banyafurika ye ubushobozi buri ba- muri ba banyafurika by'umwihariko nka- nka kaminuza turiho twebwe icyiciro cyacu ah, nk'ubu ngubu ha- ba- bamwe muri twe bakoze ah, icyo nakita kindi o, kampani yindi izahuza kugira duhuze imbaraga ziturutse muri buri gihugu turi ibihugu cumi n'umunani twebwe aho turi duhuze izo mbaraga nk'abanyafurika du- dukorere hamwe turimo gukorera afurika muri rusange rero ahanini wigira kuri buri umwe umwe uhari ahanini bya bindi u- ushobora kuza- umuntu ashobora kuza ahari kuvuga ati reka nigire ku ku bijyanye n'ubuzima wenda ukuntu ba- bakora um, ibintu wenda imbangukiragutabara hano ukuntu bikora ariko umuntu wo muri afurika y'epfo burya iyo ampaye ingero mbyumva vuba kubera ko aba ari ku aba ari ku ku- nabyita ko ari nko ku kibuga kigiye gukoreka nk'icyanjye kurusha umuntu uri hano rero iyo du- du- iyo dufata iyo twu- twunguranye ibitekerezo ku bo turi kumwe hano bo muri afurika akenshi nibwo tubonamo imbaraga nyinshi kandi ni nabwo byoroha kurushaho kuko nk'ubu wenda abo twahuye bo bo mu bugande nibo tuzakorana cyane abo twahuye bo muri kenya a- abo twahuye bose bo muri east africa dufite byinshi tuzakorana birenze kurusha wenda uko nak- nakomeza gukorana n'uwa hano rero hari harimo imbaraga nyinshi mu kuba twarahuye n'aba ngaba bo mu bihugu bitandukanye harimo imbaraga zitandukanye zirenze uko twari kuzi uko turi cumi na babiri duturutse mu rwanda tukajya ku kigo kimwe ntabwo byari kugira umusaruro munini nk'uko duhura n'abaha kubera ko n'ubundi nidutaha tuzakomeza tuvugane na ba bandi b'abanyarwanda n'ubu ngubu tuba turi kuvugana kuri buri kaminuza bariho bakora neza cyane nyine ariko by'umwihariko kwigira ku bandi bo mu bindi bihugu no kuvuga ati niba nshaka kwagura kuko njye mu- mu- mu ntumbero zanjye harimo kwagura nka ibikorwa bya cosmotive bikagera muri afurika yose urumva mba ngize ayo mahirwe y'ibindi bihugu cumi na birindwi mba mpise menyera rimwe ibihugu cumi na birindwi mba mpise mvuga nti, mbonye ambasaderi muri iki gihugu mbonye umuntu uzabaza iki n'iki n'iki nshaka kugerayo Mm.
ni amahirwe umuntu adapfa kubona ahantu hose kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira ibyo bakubaza vincent wiriwe neza rero ni byiza nagira ngo dushime kandi mushimire nyine ku gitutu nanamusaba kugira ngo bajye batera intambwe hanyuma bashobore guserukira bagenzi babo baba basigaye aho ngaho kandi banabereka icyo gukora cyane cyane nko ku bumenyi baba bakuye aho ngaho Ah, Vincent murakoze cyane yego dufite ihuriro ry'abantu baba baraje muri iyi gahunda ya hano ah, kimwe n'indi yari ibera mu, mu, mu, muri east africa duhuriye mu ki- mu kintu kimwe cyitwa lid tugira ibikorwa bibaho byo byo guhugura urundi rubyiruko byo kubabwira uko bakiteza imbere bitewe n'ibyo bifuza gukoraho mbese uburyo bwo gutanga ubumenyi natwe twahawe nk'uko twahawe kubasha gutanga natwe kugira babashe kugera nk'aho turi kandi inshingano tuba dufite cyangwa se icyifuzo tuba dufite n'uko barenga aho turi urumva twe tuba tubyina tuvamo tuba twifuza ko twabahereza ubumenyi twagize bo bakabasha no kurenga aho twe twageze rero iyo lid ihuriyemo abantu bose baba barajemo hano muri manda ya washington fellowship n'ababa baragiye muri yari yo muri east africa tubasha gukora wenda sinzi tuzagerageza gushyira imbaraga nanone mu kubasha kumenyesha abantu bose aho ibikorwa tubikorera biri ariko ibyo dukora aba ari ibikorwa dukora tutishyuza kugira byibuze natwe tubashe kugira abandi bagenzi bacu duhereza ku mahirwe natwe twabashe kubona tubasha gusangiza ibyo twabonye kuko kubigumana nta kintu na kimwe byaba bimaze burandine kenshi urubyiruko ruza muri iyi gahunda twagiye tuvugana twakomeje kubabaza ikibazo kijyanye n'uko kuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika ukahakura ubumenyi ni kimwe ariko gushyira mu bikorwa ubwo bumenyi ni ikindi ese biraborohera
ntekereza ko akenshi ibintu byinshi bijyana n'uko umuntu asanzwe wenda ameze cyangwa n'imbaraga ashyira mu kintu ibintu tuba twize aba ari ibintu byiza cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose niyo utabishyira mu bikorwa muri bizinesi wabishyira mu bikorwa mu bundi buzima busanzwe cyangwa se usubiza niyo nabyita wenda komyuniti ubamo cyangwa agace ubamo ntabwo wabura ikintu ukora kihafitiye akamaro kubera ko wabashe kugera ukabona ibindi ubona by'umwihariko mvuga ko aho nakuriye inzozi nini nari kugira byari ukuba nka wa mukire wo muri karitsiye byari kuba nka wa muntu dufata ko ari we wagezeyo muri karitsiye nizo nzozi nini nari kugira kuza muri iyi gahunda icyo byamfashije ni uko noneho mbasha kugira inzozi nini zirenze kure na wa mukire wo muri karitsiye zirenze kure na wa mukire noneho mu gihugu ahubwo nini zidafite imipaka rero icyo biba bimaze kubasha kugira izo nzozi ni ukugenda umuntu akazanduza abandi ni ugutaha umuntu akabasha kubwira undi ko umuntu ashobora kurota gutya akabasha kubwira undi ko burya hari ikindi kirenze rya bindi duhora twarashyize nko mu gakarito kamwe tuvuga ngo ibintu bihora bimeze gutya tukabasha natwe kubamurikira ko habaho ubundi buzima cyangwa habaho ibindi bintu umuntu ashobora gukora bitigeze binabaho kuko hari igihe umuntu aba yarakuze azi ko buri gihe umuntu akora ikintu nk'uko cyagahoze ko nta gihinduka rero numva kubishyira mu bikorwa biri mu buryo ubwo ari bwo bwose umuntu wenda avuze ati igikorwa nashaka gukora gikenera amafaranga menshi kugira ngo gishyire mu bikorwa wenda icyo ngicyo niyo utagikora ariko hari byinshi ushobora gukora bitari ibyo ngibyo rero icyo nagira inama buri wese waba yabashe kugira amahirwe yo kugera ahangaha ndetse ko nizeye ko buri wese afite ikintu akora burya iyo ataye n'iyo atakora icyo yari yavuze ko ashaka gukora ariko hari hari byibuze ugomba guhagarara umuntu akabasha kubona ko hari icyo byamaze kuba waraje ahangaha nicyo numvamo agaciro cyane kurusha wenda kuvuga ngo nari naje nshaka gutangira gukora imbangukiragutabara none sinabonye amafaranga yo kuzitangiza ariko hari ikindi nakora nabasha byibuze kumurikira cyangwa gutera imbaraga urundi rubyiruko ruri hariya niba njye ntabashe kubona ubwo bushobozi namurikira undi muntu hari undi waba ufite amahirwe agahita akora ikindi kintu cyiza kandi gifitiye igihugu cyangwa se gifitiye umugabane wacu akamaro numva rero ntabwo ari ngombwa wenda gutaha umuntu avuga ati ni ikintu ashakaga cyonyine nintagikora ubwo ngubwo biraba bibaye kubasha gutekereza umuntu atitekerezaho cyane mu gutanga nibwo umuntu yunguka niko mbitekereza cyane rero mu gutanga unabasha kubona imbaraga cyangwa n'ubundi buryo bwo gukora cya kintu utabashe guhita ugeraho
mu cyongereza baravuga ngo if you can dream it you can do it mu gihe ushobora kurota ikintu izo nzozi umunsi umwe ushobora kuzikabya twizere ko aricyo washakaga kuvuga ndetse wifuriza nicyo nashaka kuvuga kandi by'umwihariko ntabwo burya ntabwo upfa kugera ku kintu utabashije kukirota niyo waba uvuga ati iki kintu harimo ubusazi kukirota ariko nta kibazo birote ubigeraho kuko wabirose ubigeraho kuko watangiye kubivuga wenda wavuga ukajya uvuga ati ubwo ebyiri yanyumvise mvuga gutya nintabikora burya azavuga ati ndi ikigwari bigatuma ubikora kubera ko warabirose warabivuze utangiye gukora kubera ko uvuga ati ntabwo nshaka ntabwo nshaka guseba nabwo hari igihe bifasha
Blandine Muziranenge umwe mu banyarwanda bitabiriye gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo yavuganaga na mugenzi wacu Edi Rwema mu kiganiro muri Sanga inshuti mwakurikiye amakuru turabashimiye kandi turabifuriza umugoroba muhire ndagira nti mukomeze kumererwa neza